Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaan walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen. bu'aa filannoo ifoomeen sagalee dhibbeentaa 99 argachuun yeroo afraffaaf filatame jedhamu doonaald tiraamp yaaliin ajjechaa erga irratti taasifameen guyyaa lamaan booda ifatti uummatatti mul'achuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii dubartootaatiin keeniyaatti aappii bilbila harkaa fayyadamuun shamarran waa'ee fayyaa laguu ji'aa barsiifamaa jiraachuu isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti bafqaaduu moroda.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan bafqaaduu muradaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Gubbaa Laaftoo ganda 024 jedhamu keessatti jimaata darbee adoolessa shanii bara 2016 lola waraana mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen namoottan hin hidhanne ajjeefamuu isaanii firoottan namoottan ajjeefamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii hin dhaamne gaafatanii akka sagalee Ameerikaatti himanitti bakka jireenya isaaniitti rasaasa meeshaa waraanaa guddaa fageenya irraa darbatameen miseensonni maatii isaaniitii fi jiraattonni ganda isaanii shan ta'anu ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Namni biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatanis haleellaa rasaasaa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenya irraa darbatameen miseensa maatii tokkooti alatti namoottan torba biroo ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Haleellaa sibiilota irratti raawwatameera jedhame kanarratti kan gaafatamanii bulchaan aanaa gubbaa laaftoo kumalaa yaaree dabaate miidhaan gaheera jedhame kun ga'uu isaa mirkaneessanii hidhattoonni faallaa mootummaa dhaabbatanii lolaa jiranu uummata nagaa keessa lixanii akka dhukaasan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Godina Walloo Kaabaa keessumaa naannoo magaalaa Laallibalaa aanaa Habruutii fi Gubbaa Laaftoo keessatti yeroo adda addaatti humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti waan walitti bu'iinsi raawwachaa jiruu fi nageenyi akka hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan aanaa Gubbaa Laaftoo kumalaa yaaree dabaatees bulchiinsa isaanii keessaa nageenyi mirkanaawaa ta'e akka hin jirre sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin mirkaneessaniiru. Walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa soddomii ja'affaa irratti namoottan nagaan jumlaadhaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii irratti kan gaafatamani. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad warreen jumlaadhaan mo'achuudhaaf ka'an yommuu ajjeefamanu ajjeechaa jumlaatu raawwatame akka jedhanu ibsanii kanarra darbee tarkaanfiin itti gaafatamummaadhaan alatti fudhatame yoo jiraate akka sirreeffamu taasifna jechuu isaanii kan ibse gabaasni Masfina Raagee Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi dhaabbileen mirga namoomaa biroo ajjechaan namoottan nagaa irratti raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse beeksisuu isaanii eeree jira.
Kibxata har'aa keeniyaa keessatti namoota mormii mootummaaf daandiitti ba'an irratti poolisiin dhukaasa baneen namni tokko ajjeefameeraa jedhame.
Akka maddi oduu rooyiters gabaasetti mormiin kibxata har'aa itti fufe. Pirezidaantiin biyyattii akka aangoo isaanii gallakkisanuu kan gaafatudha. Sochii mormii guyyaa har'aa handaara magaalaa Naayiroobii bakka Kiteengiilaa jedhamutti taasifameen mormitoonni poolisoota irratti dhakaa darbachaa gommaa gubaa akka turan kan gabaase maddi oduu rooyiters poolisoonni dhukaasa bananii yoo yarate namni tokko ajjeefamuun akka mirkanaa'e beeksiseera. murtoo dilaala yookaan gibira dabaluutiin wal qabatee sochii mormii ji'a tokkoon dura biyyattii keessatti taasifame wal qabate pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuttoo miseensota kaabinee isaanii guutummaatti hojii irraa akka ari'an taasisee jira haa ta'u malee malaammaltummaa mootummaa biyyattii keessa jiru guutummaatti qulqulleessuudhaaf pirezidaantiin biyyattii aangoo isaanii gallakkisuu qabu sagaleen jedhu itti fufee jira. Akka koomishiniin mirga namoomaa biyyaalessaa keeniyaa inni mootummaadhaanii deeggaramu beeksisetti hiriira mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiru walqabate namoottan shantama ta'anii ajjeefamuun isaanii beekameera. Oduu keeniyaadhaanii walqabate biraatiin miseensonni poolisoota keeniyaa dhibba lama ta'an dabalataan wixata kaleessaa galgala gara biyya heeyitiitti imalanii jiru. Keeniyaan biyya kutaa kaaribiyaan keessatti argamtuu fi jeequmsaan raafamaa jirtu heeyitii gargaaruudhaaf poolisoo. poolisoota kuma tokko erguudhaaf murteessite isaan keessaa poolisoota dhibba afur dhiyeenya kana bobbaasuu ishee hanga'aa gameessa dhaabbata poolisii keeniyaa waabeffachuudhaan kan gabaase madda oduu ajaansi firaansi pireesi.
oduu keenya isa biraatiin immoo gara itiyoophiyaatti yommuu deebinu bulchiinsa naannoo affaar magaalaa awaashitti torban darbe gaafa sanbata xiqqaa jechuunis adoolessa ja'a bara 2016 namni meeshaa waraanaa hidhate tokko konkolaataa deddeebisa uummataa minibaasii jedhamuun waamamu kan magaalaa jigjigaarraa ka'ee gara finfinneetti imalaa ture irratti dhukaasa baneen namoonni lama ajjeefamuu namoonni sagaleen ameerikaa dubbiseeru himaniiru obbo badirii muusaa fira isaanii balaa konkolaataan miidhameeru yaala fooyya'aaf fudhatanii gara finfinneetti imalaa osoo jiranii haleellaan kun irratti raawwatamuu sagalee ameerikaatti himaniiru hoogganaan biiroo koominikeeshinii bulchiinsa naannoo somaalee obbo abdulqaadir raashid konkolaataa minibaasii imaltoonni ittiin imalaa turan galumsa magaalaa awaashirraa kaasanii hordofanii haleellaa irratti raawwataniiru jedhanii haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate jechuunis komataniiru dhimma kanarratti gama koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo affaarirraa akkasumas godina sadii fi bulchiinsa magaalaa awaashirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkanoofne nuuf hin milkoofne. jiraataa magaalaa awwaash kan ta'an obbo qaasim ahimad yommuu gochichi raawwatame namoota bakka sana jiranirraa dhaga'e jedhanii dhimmichi waldhabdee namoota dhuunfaa irraa akka ka'e himanii qaamoleen nageenyaa erga taateen kun ta'ee bakka sanatti argamuun nama namootatti dhukaasuun lubbuu baase to'annaa jala oolchaniiru jedhan hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo somaalee obbo abdulqaadir walitti bu'iinsa naannoo affaarii fi somaalee gidduutti deebi'ee ka'een tajaajilli geejibaa gara finfinnee fi adaamaa. itti taasifamu deeggarsa qaamolee nageenyaa federaalaan addaan hin cinne jedhanii garuu immoo uummanni imala taasisuuf sodaa qaba jedhaniiru jechuun diree dawaarraa addis chokkoltu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo pirezidaantummaa ruwaandaa keessatti taasifameen pirezidaant pool kaagaameen sagalee dhibbeentaa 99 ol argachuun marsaa arfaffaadhaaf mo'achuun isaanii gabaafameera bafqaadu.
Sirni sagalee kennuu wixata kaleessaa taasifame erga ifatti raawwate sa'aatii torbaan booda bu'iin filannoo guutuu hin taane akka agarsiisetti pool kaagaamee sagalee kenname keessaa dhibbeentaa sagaltamii sagalii fi qabxii tokko shanii argachuu isaanii koomishiiniin filannoo biyyattii beeksisee jira. Bu'iin kun kan beekame erga lakkoofsi sagalee dhibbeentaa torbaatamii sagalii xumurame booda ta'uun isaas ibsameera. kaadhimamtoonni pool kaagaameedhaan mormuudhaan beekaman lama himannaan kanaan dura irratti dhiyaate waan xumura hin arganneef akka isaan filannoodhaaf hin dorgomne manni murtii biyyatti kan dhorke yommuu ta'u mormituun biraa immoo sababa hokkora kaasuutiin kan ka'e akka hin dorgomne koomishiiniin filannoo biyyatti uggurii irra kaa'uun isaa beekameera erga bu'iin filannoo kun ibsame booda kan dubbatan pirezidaanti pool kaagaameen lakkoofsichi amantaa naaf kenname kan agarsiisuudha inni immoo waan caalaadha jedhanii rakkoowwan keenya hafanii akka waliin hiiknu abdiin qaba jedhaniiru. Yeroo ammaa namni umuriin isaanii waggaa jaatamii ja'a pool kaagaameen filannoo bara kuma lamaaf sadii bara kuma lamaaf kudhan bara kuma lamaaf kudha torba taasifame dhibbeentaa sagaltamii sadii ol galmeessuudhaan kan mo'atan yommuu ta'u bu'iin filannoo ammaa kana booda waggoottan shanii fi pirezidaantii biyyattii ta'anii akka itti fufanu kan isaan taasisuudha. walwaraansa gosa irratti hundaa'een guyyoottan dhibba tokko keessatti lammiiwwan ishee kuma dhibba saddeetii ol kan dhabde ruwaandaan bara kuma lamaaf kudha lama hamma kuma lamaaf digdamii lama gidduutti guddina waliigalaa dhibbeentaa torbaa fi qabxii lama akka galmeessuu dandeesse gabaasamee jira akka gabaasni baankii addunyaa jedhutti lammiileen ruwaandaa walakkaadhaa ol ta'anii galiin isaan guyyaatti argatanii doolaara lamaa fi qabxii tokkoof shanii gadi.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti raawwatameen guyyoota lama booda wiixata kaleessaa galgala yaa'ii biyyaalessaa paartii isaanii kan rippaabilikaanii irratti injifannoodhaan ija uummataa duratti deebi'aniiru. Gabaasa Kaaroliin Piriisuut Wiskansan Milwookirraa ergite sagalee Ameerikaaf ergite akkattaa nutti dhiyaata.
Kuni Doonaald Tiraamp erga rasaasaan rukutameen booda yeroo jalqabaaf uummata duratti kan dhiyaatedha. Dubbachuun isan barbaachisne bakka buutonni kutaa bulchiinsa isaa bakka qaawwasaa guutaniiruufi. Asitti miiltoo isaa haaraa kan filannoo bara kanaa fi siyaasa iccitiin qabamee ture isa guddaa waggaa kanaa keessaa kan ta'e kutaa bulchiinsa Ohaayo irraa seenaatara kan ta'e Jee Diivaans itti aanaa ta'uun yaa'ii biyyaalessaa Rippaabilikaanii irratti kan ifoomsame.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
Seenaatar Vaans umurii isaa waggaa 39ffaatti dargaggummaan gara filannoo pirezidaantiitti kan dhufe yaadannoo baadiyyaa ameerikaa hiil biilii eliijii jedhamuun beekamu duraan miseensa humna galaanarraa kan turee fi warra ilaalcha konzervaatiivii qabu jedhaman keessaa tokko kan ta'e yeroo tokko tiraampiin hiitlerii ameerikaa jechuun nama qeeqelas pirezidaanti joo baayidan wiixata kaleessaa vaans qaama tiraamp jechuun waaman.
All those in favor signify by saying aye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii bara kanaa guyyaa jalqabaa irratti jilli bakka buutota paartichaa kutaalee bulchiinsa garaa garaa irraa dhufan kumni lamaa fi dhibbi afur kaadhimamaa eegamaa ture pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee isaanii kennaniiru. Bakka yaa'ichitti gaggeeffamaa jiru irraa fageenya xiqqoo irratti namoonni hiriira mormii imaammata Doonaald Tiraampii fi kan Rippaabilikaanii irratti taasisaniiru. Joon Miilar jiraataa Miilwaakiiti. Akkas jedha kaadhimamtoota lama akka qabnuu fi kaadhimamaan inni tokko himannaawwan yakkaa soddomii afur irratti banamanii akka jiran namoota yaadachiisuun barbaachisaadha jedhee yaadeenidha. Garuu immoo filatamuun vaansii fi yaalii ajjechaa irratti taasifameen booda Doonaald Tiraamp dafee dandamachuun garee isaaniif haamlee caalaa kenneeraaf Maayikal Laawlar niiwuyoork irraa mana mareetti bakka bu'aala. Akkas jedha. Gaaffiin jiru waa'ee isa darbee osoo hin taane isa gara fuulduraa fi akka biyyaatti akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfannaa kan jedhu akkasumas dhimmoota uummata Ameerikaa tuqaniiti. Jilli bakka buutota paartichaa asitti argamaniiran isa kanaan duraa caalaa tokkummaa akka barbaadan dubbatu. Amma dhuma guyyaa jalqabaa yaa'ii isaanii kanarratti tikkeettii pirezidaantii guutuu Tiraampii fi Vaansiif kennan irratti hiriira ba'uu danda'u jedha gabaasni kaarooliin piriisuut miilwaakii wiskansan irraa sagalee ameerikaaf ergiteettu.
qophii keenyatti aanuun immoo ministeera haajaa alaatti hooggantuun biiroo sagalee ameerikaa niik ching gaafa afriikaatti ergamaa addaa yuunaayitid isteets kan ta'an ambaasaddar maayik hamar waliin dhimmoota beela tigraay keessatti gabaafaman akkasumas walitti bu'iinsoota naannoo oromiyaa fi amaaraa keessatti itti fufanii jiran irratti kan gaafatte jaallanneen haalattaanuun dhiyeessiti.
Tigraay keessatti beelaa fi wabii nyaataa dhabuu akkasumas naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Waldhabdee kana keessatti gahee Yuunaayitid Isteets maal ta'uu qabaa gaaffii jedhuuf hamar ennaa deebisan beela akkasumas akka beekamuutti fedhiin gargaarsa namoomaa kanneen karaa USAID baay'eetti bobbaanee jirra. Nuti gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti gumaachinu guddaa qabnaa waan yeroo hundaarrattis hojjennu jedhan garuu daawwannaa isaanii isa dhumaa kanarratti guddina tokko tokko arguu isaanii ibsanii waliigaltee diinummaa dhaabuu irratti gamaagama lammaffaa adoolessa saddeetii hanga sagaliitti taasifneen ifatti yoo dubbanne amma namoonni biyya keessaa buqqa'an gara mana isaaniitti deebi'uu akka jalqaban arguun nu jajjabeessaa kunis sagantaa bal'aa DDR hidhannoo hiikkachuu fi loltoota deebisanii walitti makuu fi deebisanii dhaabuuf abdii qabnaa jedhan tattaaffii nagaa fi araaraa yuunaayitid isteetsi itoophiyaa keessatti jajjabeessaa jirtu keessatti guddinni argame bal'inaan ibsuu dandeessuu gaaffii jedhuuf ambaasaadar hamar innaa deebisan.
Well, first and foremost, on November 1st of 2022, the guns were silent.
eeyyee hunda dura sadaasa tokko bara 2022 qawween callisee jira ammas ji'a 20 keessatti callisanii ilaalu kunis beekamaadha murtoo guddaadha sababaansaa yeroo sanatti waraana addunyaa kanarratti dhiiga dhangalaasisee ture kanaaf ammas gaanfa afrikaa waliin carraa nagaa finneerra garuu kana caalaa baay'ee hojjetamuu akka qabu beekamaadha. Akkuman kaase namoonni biyya keessaa buqqa'an akka deebi'an sagantaa TDR bal'aa haqa ce'umsaaf itti gaafatamummaa irratti hojjechuu qabna.
Garuu haalli jiru haalaan fooyya'eera. Akka mala hordoffii gamtaa Afrikaatiin dhiittaan mirga namoomaa haalaan hir'ateera. Darbee darbee qofa akka mul'atu nutti himameera. Warri sun guutummaatti xumurarra gahuu qabu. Hojiin baay'ee ammallee ni hafaa jedhan. waliigaltee piriitooriyaa yookaan waliigaltee diinummaa dhaabuu yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jira gaaffii jedhuuf hamar deebiin kennan gama mootummaa itoophiyaanis ta'e bulchiinsa yeroo kan tigraayin waliigaltee tolfame irratti cicha qabu hojiirra oolmaasaa itti fufuuf hojjetaa jiru kanaafis nuti ameerikaan qaamolee lamaan waadaa galan akka raawwatan dhiibbaa gochuurratti guutummaatti bobba'uu keenyatti fufna. waadaa gurguddaa keessaa tokko dhimma isaanii marii siyaasaan furuu akka qaban gara jeequmsaatti deebi'uun kamiyyuurraa of qusachuu akka qabanidha naannoleen biroo kan akka oromiyaa fi amaaraa keessattis mariidhaan nagaa buusuuf yaaluuf tattaaffii taasifamu kamiyyuu itti fufuuf nutis qophiidhaa jedhan hamar. dhiittaan mirga namoomaa kamiyyuu fudhatama akka hin qabne hamar ibsanii waggaa lama dura ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan. waraana tigraay keessatti yakka waraanaa yakka dhala namaa fi sabaan qulqulleessuu raawwatame jechuun ibsanii turan yuunaayitid isteetsi hanga ammaatti dhimma kana gara icc-tti dhiyeessuuf maaliif dadhabdee gaaffii jedhuuf hamar akkas jechuun deebii kennan.
ministeerri dhimma alaa antooni bilinken murtoo sana innaa ibsan an isaan waliinan ture bitootessa bara 2023. yeroo inni gara finfinnee deeme muummicha ministeeraa abiyyiin murtoo sana akka murteesse yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwatamu ibse gocha ammeenyaa raawwatame ibsuun keenya baay'ee barbaachisaadha deemsa itiyoophiyaan eegalte kanaan itti gaafatamoon seeraan akka itti gaafataman gochuuf iddoo hundatti dhaabbanna.
akka hubannoo kiyyaatti mootummaan adeemsa haqa ce'umsaa guddifachaa jiruun. karaa sirna mana murtii Itiyoophiyaan itti gaafatamummaan akka jiraatu ilaaluuf nutis ammas sana deggeruuf qophaa'aa jirra kanas mirkaneessuu barbaanna haa ta'u malee warra yakka suukanneessaa raawwatan itti gaafatamummaan isaaniin oolu kana of eeggannoo fi itti dhiyeenyaan itti gaafatamummaan akka jiraatus mirkaneessuu barbaanna jedhanii.
We understand they have been developing their own uh, policy in terms of how they're going to achieve transitional justice.
Isaan akkamitti ce'umsa haqaa qopheessan mootummaa akkamiin hojiirra oolchuudhaaf akka jiran gadhiisan ministeera haqaa waliin walargee walga'ii qondaalota Itiyoophiyaa waliin qabu hunda keessatti dinqisiifannaa barbaachisummaa haqa ce'umsaatii fi itti gaafatamummaa akkasumas. jeequmsa yeroo ammaa oromiyaa keessatti naannoo amaaraa keessa jiruu fi naannolee biroo keessa jiran keessatti kabajni mirga namoomaa jiraachuu qaba.
garuu mootummaan itti gaafatamummaa lammiilee isaaf qabu akka eegu mirgi namoomaa isaaniis akka kabajamu ni eegnaa jedhan Hamar Jabuutii keessa yeroo turanitti mootummaa Jabuutii akkasumas abbaa taayitaa misooma mootummaa giddugaleessaa yookaan igaad waliin marii waa'ee Sudaan gaggeessanii turan. Akkasumas yaaddoo guddaan akka jiru beekamaadha jedhanii haala Sudaan irratti anillee gamtaa Afrikaa waliin Finfinnee keessatti walgahii qophaa'e. Lammiilee nagaa Sudaan deggeruu eegaluu irratti hirmaateera. Naannoon guutuun waan ta'aa jiruun baay'ee sodaatee jira. Ameerikaan sodaatteetti jedhan addunyaan abdii kutannaa uummanni Sudaan waraana suukanneessaa walitti fufiinsa qabu kana keessatti mudachaa jiru dhagahuu qabdi. Hanqinni gargaarsa namoomaa ajjeechaa hammeenyi. raawwatamaa jira akkasumas dhimmicha irratti xiyyeeffannoo idil addunyaa dabalataan fiduu qabnaa jedhaniiru dhukaasa dhaabinsaa argamsiisuufis jiddaa keessatti marii haaraa jalqabuuf carraa kamiyyuu fuulduratti tarkaanfachiisuuf baay'ee hojjechaa jirraa jechuudhaan maayik hamar ibsa isaanii xumuraniiru.
konvenshinii yookaan kora sabaa paartiin kaadhimamaa pirezidaantii filuuf gaggeeffamu ilaalchise tigist gammee waan qindeessite kanatti aanee dhiyaata.
durdur yaa'iin konvenshinii jedhamu kaadhimamaan pirezidaantii irratti murtaa'u filannoo yuunaayitid isteets keessa hin jiru ture yeroo sanitti paartileen siyaasaa walgahii koree kookasii qopheessanitti paartilee xixiqqoon hooggantoota dhaaba kaadhimamaa. filatan filannoo pireezidaantii kudha lammaffaa bara 1832 irratti paartileen kaadhimamaa isaanii filachuuf yeroo duraatii konvenshinii geggeessan filannoowwan akkasiirratti darbee darbee wanni nama ajaa'ibu uumamaati turan konvenshinii tokko tokko irratti kaadhimamaa beeksisuudhaaf yeroo itti fudhateera bara 1924 tti dimokiraatonni joon deevis kaadhimamaa paartii isaanii godhanii filuudhaaf. sagalee dhibbaaf sagal argame walitti qabuudha guyyoota kudha jaha itti fudhate boodas filannoo waliigalaa irratti deevis kaadhimamaa riipablikaanii kaalvin kooljiin mo'ame amma amma garuu konveenshiniin daddafeet xumurama bakka bu'oonni irra caalan isaanii karaa kookas kutaalee yookaan immoo filannoo duraanitiin kaadhimamaadhaaf kennamanii kaadhimamaanis konveenshiniin oduman jalqabin beekama ta'ullee konveenshinii irratti darbee darbee waan hin eeggamne numa jiraata. kaadhimamtoonni pireezidaantummaa itti aanaa isaanii konvenshinii irratti ifa godhan konvenshiiniin televezyiiniidhaan waan kallattiidhaan darbuuf qalbii namoota sagalee kennaniitii fi eenyu filuu akka barbaadan murteeffachuu barbaadanii in hawwata bara 2020 weerarri covid-19 paartilee lamaanuu sagantaa isaanii akka jijjiiran dirqisiiseera paartileen deeggartoonni yookaan immoo amanamtoonni isaanii baay'inaan irratti odoon argamin. walgahichi karaa intarneetii bifa addaatiin qophaa'e.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii dubartootaati. mootummaan keeniyaa appilikeeshinii yookaan aappii moobaayilaa haaraa fayyadamuun shamarran waa'ee fayyaa laguu ji'aa barsiisaa jira karaa aappii ok keeniyaa jedhamu kana fayyadamtoonni odeeffannoo qulqullina qaama ofii eeggachuu fi mata dureewwan biroo argachuu danda'u galmi isaas sheekoo fi yaada dogoggoraa waa'ee laguu ji'aa irratti mul'atu dhabamsiisuun shamarran ulfa umuriin isaanii otoo hin ga'iin mudatu eeggachuudha. Viktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa kan gabaaste jaallanneen qophii dubartoota har'aaf haalattaanuun qindeessiteetti.
Waaltaa bilbilaa LVCT Health jedhamu kan Naayiroobii keessa jirutti hojjetoonni ergaa bilbilaa fi barreeffamaa guutummaa biyyattii irraa dhufuuf deebii kennu. Gaaffilee irra caalaan waa'ee fayyaa wal hormaataa keessumaa marsaa laguu ji'aa akka ta'e dubbatu. keeniyaa keessatti yeroo baay'ee waa'een laguu ji'aa iccitii fi akka qaaniitti kan ilaalamu ta'u dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan yuunisef ibseera dhaabbatichi akka jedhutti shamarran umrii kurnootaa keessa jiran yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kanaa toora intarneetii irraa barbaadu garuu wanni argatan yeroo hundumaa sirrii miti isaan akkasii gargaaruuf mootummaan keeniyaa. yuunisefii fi lvct house aappii moobaayilaa ookii keeniyaa jedhu kan shamarran umrii kurnootaa keessa jiran dhuunfaadhaan waa'ee qaama isaanii akka baratan taasisu uumaniiru dhaabbata lvct jedhamu keessatti gorsituu waa'ee fayyaa akka ta'an keet uguutu kutaa aappii ookii keeniyaa jedhamu kana hoogganu.
Laguu ji'aa qabaachuun isaanii kun waanuma idilee akka ta'etti hima waan itti qaanaa miti kanaaf waan itti fayyadamuu qaban eessa akka argatan bakka isaan jiran beekuu ni danda'u oomisha isaan barbaachisu kana argachuu danda'u akkasumas yaada sammuu isaanii keessa jiru deeggara sababni isaa namoonni tokko tokko maaliif laguu ji'aa ji'aan akka uumamu hin beekani maaliif hin dhiigaa argaa jedhanii gaafatu.
namoota kuma saddeetii ol aappii yookaan appilikeeshinii kana fayyadaman keessaa tokkodha haadha daa'ima tokkoo kataate lookoon odeeffannoo aappii kana irratti argamu osoo duraan argatte ta'e ulfa umrii shamarrummaatti ishee mudate ittisuun nan danda'a ture jetti.
odeeffannoon akka aappii kanaa osoo hin qabaadheera ta'ee laguu ji'aa hordofee guyyoota itti ulfaa'uu hin danda'u tilmaamuu hin danda'an ture silaan ulfaa'uu hin ture silaa yeroo ammaa haala daa'imaan ta'uu hin ture.
akka dhaabbileen eegumsa fayyaa addunyaarra jiran hedduun jedhanitti sochiin quunnamtii saalaa gosa hundaarraa of qusachuun mala ulfa ofirraa eeguuf dhibbaa dhibbatti bu'a qabeessa ta'e tokkicha gosoonni ulfa ittisuu adda addaa. kan akka kiniinii ulfaa'uu ittisu liqimsuu yookaan immoo koondamii fayyadamu carraa ulfaa'uu baay'ee hir'isu fayyadamtoota ookii keeniyaa marsaa laguu isaanii aappii kanarratti hordofuu qofa otoo hin taane gorsitootaaf barreeffamaan yookaan bilbilanii waa'ee mirga fayyaa wal hormaataa baruu danda'u keet keeyma dhaabbata deggersa shamarranii yuunaayitid isteetsi keessatti argamu. she is the first jedhamu keeniyaa keessatti hojjetaa kan jiru yoo ta'u aappii kana deeggaruufis daayirektera sagantaa ta'uudhaan hojjetu hawaasa fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa irratti mari'achuu irraa fagaatu yookaan qaana'u keessatti kalaqni akka aappii kanaa barbaachisaa ta'uu dubbatu.
keessattuu gorsitoonni shamarran waliin waa'ee yeroo dargaggummaa waa'ee qulqullina yeroo laguu ta'u haasa'uu ni qaana'u shamarree hawaasa marsaan laguu qaanessaadha jedhee yaadurraa dhufte tilmaamuu ni danda'ama intalli akkasii nama waa'ee akkasii isheedhaaf ibsuun qabdu kun adeemsa saayinsii uumamaati.
keeniyaa keessatti shamarran umrii kurnootaa keessa kanneen jiran giddugaleessaan kudhan keessaa afur. ulfa ta'uu yookaan immoo daa'ima godhataniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa akka biyyattii beeksisee jira itti gaafatamtuun ministeerichaa jaanet muul gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin hiyyummaa fi hanqinni barnootaa keessumaa naannoo baadiyyaatti dhimmi kun akka hammaatu taasiseeraa jedhu aangawoonni keeniyaa meeshaaleen akka ookii keeniyaa aap shamarran umrii kurnootaa keessa jiran. odeeffannoo isaan barbaachisu akka argatan ni gargaaraa jedhanii amanu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As-sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo dot com. miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nurraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa an mitiquuf qaaduu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tigisti gammee gulaalaan suur sagalee maatiiw giraant piroodiyuusar keenya har'aa biraan haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya kibxata har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna halkan gaarii.